mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome nshuti mwese turi kumwe mwiriwe neza ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko hano muri studio ya gatanu washington dc ndi kumwe na mugenzi wanjye frederic nkunikije ikaze mu kiganiro cyacu murakoze mu rwanda umuyobozi w'ishyaka fdi inkingi ingabire umuhoza victoire yagize icyo avuga ku rupfu rwa anselme mutuyimana wari umuvugizi w'iryo shyaka ntabwo byumvikana ko abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi iyo bapfuye uwabisha atagaragara ariko uwisha abandi bantu akagaragara ndagira ngo nsabe leta rwose igerageze idufashe kugira ngo ihumurize abantu bari muri opozisiyo
icyuma cy'indege gifata amajwi cya sosiyete y'indege ethiopian airlines yagize isanganya ku munsi wa mungu cyatowe perezida w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron uyu munsi ku wa mbere yatanguye urugendo mu bihugu bitatu byo muri afurika yo mu buseruko mu gihugu cya siriya ingwano ikomeye irabandanya hagati y'abasirikare bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'abagwanyi mu rwi abaislamiste is bakora ibitero by'iterabwoba izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'izo mu karere turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye frederic nkundikije urakoze eugenie aya makuru reka tuyahereye ku gihugu cya etiyopiya aho abahinga bariko baratohoza indege ethiopian airlines uyu munsi kwa mbere batoye icyuma cyo muri iyo ndege bita black box mu rurimi rw'icyongereza icyuma gitorokanya ibiganiro umudereva agirana n'ibiro biraba uruja n'uruza rw'indege nk'uko televiziyo y'igihugu cya etiyopiya bitangaje iyo ndege itwara abantu yari igiye nairobi yakorotse haheze iminota mikeya igurutse ivuye mu gihugu cya etiyopiya maze yica abantu bose ijana na mirongo itanu n'indwi bari muri yo iryo sanganya ryatumye abantu batangura kugira amakenga ku mutekano w'iyo ndege yo mu bwoko boying amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani ubwoko bushasha bw'indege nk'iyo nyine yaragize isanganya mu gihugu cya indonesia mu kwezi kwa cumi tukivuga kandi kuri ayo makenga hari inyuma yaho indege Ethiopian Airline igiriye isanganya mu gihugu cya Ethiopia abatetsi bajejwe uruja n'uruza rw'indege mu gihugu c'Ubushinwa Indonesia na Ethiopia basohoye amategeko abaha aba arahagaritse indege zo mu bwoko Boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani gutwara abantu isanganya ry'iyo ndege byabaye ku munsi wa mungu byatumye abantu bashaka kubanza gusuzuma neza ubwo bwoko bw'iyo ndege nyuma yaho iyindi ndege yo mu bwoko bumwe igira isanganya risa n'iryo mu mezi aheze ikica abantu ijana na mirongo inani n'icyenda mu gihugu cya indonesia ibiro biri kuri kimwe mu byicaro bikuru by'isosiyete boeing ikora izo ndege nta mpanuro zijanye n'ubwo bwoko bw'iyo ndege biraha ibihugu bigura izo ndege ivyo biro vyarungitse umurwi w'abahinga muri ico kibanza cabereyemwo iryo sanganya kugira ngo bafashanye n'abahinga b'abanyamerika hamwe n'abanya etiyopiya bariko baratohoza iryo sanganya igihugu ca etiyopiya gifise indege zo muri ubwo bwoko zitanu kandi cari kirindiriye izindi ndege zo muri ubwo bwoko mirongo ibiri na zitanu catumyeko igihugu c'ubushinwa naco cari gisanzwe caraguze indege zo muri ubwo bwoko uh, zishika mirongo ibiri muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida w'ubufaransa emmanuel macron uyu munsi ku mugoroba yatanguye urugendo mu bihugu bitatu byo mu ntara ya afurika mubuseruko rufite intumbero yo gukomeza umugambi wo gukorera hamwe mu vyerekeye igisirikare ubudandaji hamwe no gukorana mu vyerekeye kubungabunga ibidukikije urwo rugendo rufise kandi umugambi wo kwegeza kure ibihugu bishasha muri iyo ntara birimwo ubushinwa turetse igihugu cya Djibouti agendera cyahoze gikolonijwe n'ubufaransa macron azoca kandi mu bihugu bibiri bivuga icyongereza biriko biratera imbere etiyopiya na kenya urugendo i nairobi ruzoba ari urugendo rwa mbere ruzoba rugizwe n'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa muri urwo rugendo bitekanijwe kandi kwabonana mu gihugu cya etiyopiya n'umukuru w'ishyirahamwe rya afurika musa faki mahamata hanyuma mu gihugu cya kenya naho abonane na perezida mushasha w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix tshisekedi yatoye mu matora yabayemo impari nyinshi kandi ubufaransa bwari bwaneguye urwo rugendo rufise kandi umugambi ngenderwa ko wa perezida macron wo gutsimbataza igihagararo cy'ubufaransa mu makungu atanguriye kuri afurika urwo rugendo rubaye mu gihe ahanzwe n'ingorane zitari nke mu gihugu ciwe muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika jean pierre bemba yahoze yari vice perezida mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yambitswe izera ku byaha byose yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu mwaka uheze ariko asaba indishi y'imiliyoni mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika umushikizamanza amuburanira uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko yashinze urubanza rwo gusaba indishi ngo kuko yapfunzwe mu buryo butekuriwe n'amategeko akanariha amafaranga menshi hadabu hamwe n'ukuntu amatungo yiwe yari yari yafashwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha atabungabunzwe neza muri ayo matungo nk'uko bitangazwa n'umushikizamanza wiwe peter hines harimo indege indwi inyubakwa nziza zitatu ziri mu gihugu cya portugal impangu zitatu ziri ku butaka bw'igihugu cya kongo hamwe n'ubwato bubiri ingwano ikomeye yabandanije uyu munsi kuwa mbere mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya aho abasirikare bashyigikiwe na leta zunze amerika bagize igitero cya nyuma cyo gutuza umurwi w'abagwanyi b'intagondwa za kisilamu ayisa bakora ibitero by'iterabwoba umuvugizi w'izo ngabo zitwa Syrian Democratic Forces Mustafa Bali yavuze ko abagwanyi b'intagondwa ICE bariko baragerageza kwivuna bakoresheje ibibombe vyabihoze hamwe n'ibisasu biterwa abantu bitamina mu rwandiko yashikirije kuri Twitter yavuze ko iyo ngwano imaze guhitana ubuzima bw'umwe muri izo ngabo hamwe n'abandi bane bakomeretse yongeye avuga ko ibitero by'indege byakozwe n'ingabo ziwe zishyigikiwe na amerika bimaze gusambura ibibanza by'abo bagwanyi kwamwo ibigwanisho hamwe n'ibimodoka bya gisirikare
Frederick Nkundikije urakoze kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi twibutsa abatwumva ko turi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda ku mirongo migufi ishoti wevuze mu Burundi kuri metero cumi na kabiri na metero makumyabiri na kabiri kuri interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mu kanya ni amakuru yo mu karere amakuru yo mu karere turahera mu rwanda mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda haravugwa imvura idasanzwe yaguye ejo ku cyumweru ababonye iyi mvura baravuga ko yaguye mu mirenge cumi n'ibiri igize ako karere iyo mvura yatwaye ubuzima bw'umuntu umwe abagera ku icyenda barakomeretse yanatwaye imyaka n'amazu y'abaturage mugenzi wacu asumuta kaboyi abahe inkuru irambuye abaturage babonye iyi imvura itangira kugwa babwira dijwi rya amerika ko iyi mvura idasanzwe ariko noneho ibyabaye kuri uyu munsi bikaba byabaye indengakamere izindi nzu yahagurutse natwe turaguruka turiruka umva nta kintu na kimwe mfite n'igitenge nambaye n'icy'umuvandimwe yanejeje umuyaga waje mbona imvura iguyemo amahindu ubwo nyine inzu yatangiye kwiterura nanjye mpita nsohoka ndiruka twahuye n'ikibazo kirekire cyane imvura yaguye rwose twari tuyikumbuye ariko itubera ikibazo ni ukuvuga ngo saha izi ngizi ndi hanze amatungo abiri yanjye yapfuye intama n'ihene inzu yanjye yagurutse umuryango wanjye wose uri hanze ngiye gucumbika ni ukuvuga mu myaka ho nta kintu gihari umuyobozi w'akarere ka kirehe wungirije ushinzwe ubukungu bwana nsengiyumva jean damascene yabwira ijwi rya amerika ko iyi mvura yaguye mu karere kose ariko ikaba yarasenyeye abaturage bo mu mirenge umunani kuri cumi n'ibiri igize ako karere ikibazo cyane yaguyemo imvura ikabije ifite umuyaga mwinshi ifite urubura rwinshi cyane yaguye mu mirenge igera ku munani amazu yasenyutse ibisenge agera ku gihumbi na magana abiri makumyabiri n'ane imyaka itandukanye yiganjemo urutoki cyane cyane igera ku buso bwa hegitari ibihumbi bibiri magana atandatu mirongo itanu n'inyubako zisanzwe nk'ibyumba by'amashuri inyubako za leta ibyumba by'amashuri bigera kuri makumyabiri n'umunani dufite urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane rwa mu kagari ka nyabitare mu murenge wa nyarubuye rwari rufite imibiri irenga ibihumbi bine urwo rwangiritse cyane bikomeye umuyobozi wungirije mu karere ka kirehe asobanura ko iyi mvura yasize imirenge ibiri wa mahama na nyamugari idafite amashanyarazi kuko inkingi z'amashanyarazi zaguye iyi mvura yanatwaye ubuzima bw'umusaza w'imyaka mirongo itandatu n'itanu wagwiriwe n'urukuta rw'inzu abandi bantu icyenda barakomereka ubu bakaba bari kwa muganga imiryango irenga igihumbi magana abiri yabuze aho ikinga umusaya kuko amazu yabo yasenyutse abenshi bakaba bacumbikiwe na bagenzi babo harimo urubura rwinshi neza abaturage bose amayaga badusenye n'aya mazu asigaye yasigaye ari ibisenzege rwose mudutabare mudutabare tumerewe nabi umuyaga imvura yatumereye nabi yadusenyeye amazu ni ukuri ni ukuri tumerewe nabi tugiye ku baturanyi baraducumbikira muri iri joro ejo no kuzadutabara ni ukuvuga ngo ngewe nasenyewe inzu yanjye yaguye hasi ni ukuvuga umuryango wanjye uri hanze wose n'agakote nambaye ni ukuvuga nakatijwe n'umugabo bita muteke
abaturage baremeza ko batabonye ikibagoboka mu buryo bwihuse bashobora guhura n'inzara ibintu ubuyobozi bw'akarere nabwo bwemeje ko iyi mvura isize akarere mu bibazo bikomeye ariko ubuyobozi bukizeza abaturage kubagezaho ubutabazi mu buryo bwihuse yasize akarere mu bibazo bikomeye ni igihombo kubera ko imyaka abaturage bagomba kuzasarura amazu byonyine yasambutse akeneye gusakarwa ugereranije na ya yindi yaguye mu ntangiriro z'uyu mwaka wabihuza gute tugereranyije uyu mwaka ushize ntabwo yari ifite ubukana nk'iyo twagushije yaguye iri joro yari imvura iteye ubwoba ntabwo ariko cyane cyane umuyaga n'urubura ubufasha burabageraho ryari hari indi kipe ikora ubusesenguzi bwimbitse bwo kureba igikenewe mu mibare kandi minisiteri ibishinzwe yatwijeje ko bitarenze ejo kuva ejo buzatangira akarere ka kirehe kari gasanzwe kaziho kuba ari kamwe mu turere tweza ibitoki byinshi ndetse n'ibishyimbo kugeza ubu abakundaga ibyo bitoki cyangwa babicuruzaga babikuye kirehe bishobora kuzafata igihe kinini kongera kubona icyo kiribwa gikundwa n'abatari bake mu ntangiriro z'uyu mwaka akarere ka kirehe kari kahuye n'imvura idasanzwe nabwo yari yangije imyaka y'abaturage ndetse igasenya amazu iyi mvura kandi yari yabanjirijwe n'izuba ridasanzwe ryari ryavuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bikaba bikomeje guhangayikisha abatari bake bikaba bikomeje guhangayikisha abatari bake ko aka karere gashobora kwadukamo inzara asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda dukomereze ku makuru y'urupfu rw'umuvugizi w'ishyaka fdi inkingi uh, anselme mutuyimana icyatumye icyamuhitanye ntabwo kiramenyekana abo mu muryango wa mutuyimana bari babwiye radiyo ijwi rya amerika ko umurambo we bawusanze mu ishyamba rya gishwati mu karere ka rutsiro twabajije mu kanya gashize umuyobozi w'ishyaka fdi inkingi madame victoire muhoza ingabire tumubaza rero niba hari icyo otopsi yakozwe yaba yamaze kubagaragariza ku iyicwa rya mutuyimana urupfu rwe nta kintu kinini umuntu yaruvugaho kuko nta kintu kiramenyekana otopsi nibyo ejo twe twagiye kumushyingura hanyuma tuhageze umuryango tubwira ko inzego z'umutekano zabwiye ngo baretse kuwushyingura babanze bajye kuwupima i kigali umurambo barawuzanye barayinaha i kigali ariko nyuma ya saa sita mu kanya umuryango w'inzerefone umbwira ko umurambo bawubasubije kandi bagiye guhita bawushyingura ubwo rero bambwiye ko bababwiye ko polisi yari yatwaye umurambo n'abagore yababwiye yuko ibirebana n'ibisubizo by'impamvu z'urupfu rwe bazazibwirwa n'abaganga ni ukuvuga ko rero otopsi ntabwo kugeza ubu turamenya icyo yatanze ni ugutegereza itangazo rya fda inkingi ryo ku itariki ya cyenda yo ku kwezi kwa gatatu ryamaganye bikomeye iyicwa rya anselme mutuyimana risaba n'amaperereza yimbitse ayo maperereza yo hari icyo yari yagaragaza hari icyo bari bababwira bagezeho nta kintu baratubwira kubera ko narindi muri by'ukuri kwirukanka muri izo jugujugu zo ku ruhande rw'umuryango kureba ibyo by'umurambo uko bigenda n'ibiki byose iby'amaperereza ntacyo baratubwira ntabwo turavugana n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa zishinzwe iperereza ariko twumvikanye n'umuryango ko ibyo gushyingura birangiye hazakurikiraho ibyo gusaba inzego zishinzwe umutekano zikadufasha kubona uwice cyane ko aho yafatiwe ejo ndiyo abaturage barimo batanga amakuru ko yageze muri gare ya mahoko hagati ya saa cyenda n'igice na saa kumi akava muri taxi yajya kurira moto hakaza imodoka idafite plaque itukura ikamwitambika imbere hakavamo abantu babiri bambaye imyenda ya gisivire bagashaka kumukura kuri iyo moto ashaka kwirukanka n'abaturage barahura aho muri gare urabona barimo abantu benshi bavuga bati umuntu muramushakaho iki noneho muri iyo modoka ngo havamo abandi bambaye imyenda ya gipolisi niko abaturage bavuga noneho ngo barababwira bati twebwe turi mu kazi noneho nanserimo abonye abantu bambaye imyenda y'akazi kandi bavuga ko ibyo bashaka kumubaza yumva nta kibazo afite ajyana nawe ubwo rero nyine ntawe ugiye kumenya amakuru ye byongeye kumenyekana ku wa gatandatu saa yine n'igice nge nibwo banterefonnye bambwira ko babonye umurambo we mu ishyamba rya gishwati mvugamana na mukuru we mubaza niba ari byo kuko numvaga atari byo umuntu twabanaga hano mu rugo yahagurutse hano mu rugo agiye gusura iwabo numva nta kibazo kindi rero kugira ngo numve ko uwo muntu bambwira ngo yapfuye ndetse ni impanuka bati ntabwo ari impanuka bamusanze aho mu bihuru numva ari ibintu bikomeye kubyemera no kubyakira mu gihugu tuvuga ko kirimo umutekano kandi ko kirimo umutekano ariko kuba hari abantu bashobora kugenda bagatwara umuntu mu modoka zidafite burake mu myambaro y'abakozi ba leta mu myambaro y'imyenda y'abashinzwe umutekano ndatekereza ko inzego zishinzwe umutekano zikwiriye gukora uko zishoboye kose zikaragaragaza abo bantu niba ari abayitirira inzego zabo bakambara n'imyenda yabo bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi icyo kintu leta igomba kugisobanurira abantu kugira ngo bave mu rujijo kuko nk'ejo wabonaga abaturage bahiye ubwoba wabonaga abaturage bafite ubwoba bavuga ati ibyo bintu biba bigeze aho ngaho bimeze bite ndatekereza ko leta no mu nshingano ifite ya mbere ni ukurinda umutekano w'abaturage bayo bose icya kabiri niba nk'ikintu nk'icyo kibaye icyo bakwihutira ni uguhumuriza abaturage bakerekana nabo bije muri uru rwanda niba hari inzego zikora neza n'inzego z'umutekano ntabwo bashobora kuvuga ko umuntu ashobora gutwarwa ku manywa y'ihangu abaturage bakavuga ibintu byose babonye hanyuma inzego z'umutekano zigashobora kutubwira ko abo bantu zidashobora kubabona ntekereza ko bidashoboka nkaba nizeye ko muri ankete barimo bakora bahere kuri ayo makuru abaturage barimo batanga bitazatinda ko batwara abahitanye anserini ubusanzwe undi iyo hari undi muntu wishwe bakavuga ngo umurambo bawutoraguye aha ntabwo hashira iminsi ibiri itatu ku itangazamakuru baterekanye bati abantu bishe wa muntu hahandi dore ngaba twababonye bigatangaza ko kuko nserima aba muntu wa kabiri mu ishyaka ryanjye wishwe wishwe bwa mbere jean damascene nta muntu wigeze ufatwa n'uyu munsi nta muntu wigeze batugaragariza wamwishe anselima abaye uwa kabiri ntabwo byumvikana ko abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi iyo bapfuye uwabishe atagaragara ariko uwishe abandi bantu akagaragara ndagira ngo nsabe leta rwose igerageze idufashe kugira ngo ihumurize abantu bari muri opozisiyo twumve ko dushobora gukora ibya politiki nta mpungenge kuko itegeko nshinga rirabitwemerera tubikore nta mpungenge badufashe n'umutekano wacu twumve ko tuwufite natwe nk'abandi bose ubu ni madame victoire ingabire umuhoza umuyobozi w'ishyaka fdi inkingi twaganiriye ari i kigali mu rwanda dukomeje gushakisha amakuru mu bashinzwe umutekano kuri uyu wa mbere kandi umukuru w'igihugu cya kenya bwana uhuru kenyatta yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe mu gihugu cy'u rwanda yakiriwe na mugenzi we w'u rwanda paul kagame abategetsi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byihariye mu kigo kiberamo imyitozo ya gisirikari cya gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda kimwe mu byo baganiriyeho harimo gukomeza guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi i kigali mu rwanda umugenzi wacu eric bagira ubusa habaho inkuru irambuye uru ruzinduko rwa perezida w'igihugu cya kenya mu rwanda uhuru kenyatta ntirwari ruzwi cyane amakuru y'uru ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe yatangiye gusakara mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko perezida uhuru kenyatta yakirwa na mugenzi we w'u rwanda paul kagame baganira ku mibano y'ibihugu byombi amafoto ya mbere yagiye ahabona yagaragazaga bwana uhuru kenyatta na bwana paul kagame bari mu kigo kiberamo imyitozo ya gisirikare cya gabiro mu karere ka gatsibo mu burasirazuba bw'u rwanda ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda viraje urugwiro byatangaje ko abategetsi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byihariye amakuru yatambutse kuri televiziyo y'igihugu mu rwanda yagaragayemo perezida wa kenya ari na mugenzi we w'u rwanda mu mwiherero w'abategetsi bakuru mu rwanda uri kubera igabiro ku nshuro ya cumi na gatandatu mu ijambo rigufi yagejeje ku bari mu mwiherero perezida kenyatta yavuze ko ikimugenza ari ugukomeza gutsimbataza imibano y'ibihugu byombi yashimye intambwe y'iterambere mu nzego zitandukanye igihugu cy'u rwanda kigaragaza nyuma y'amateka asharira ya jenoside cyanyuzemo ku mibano y'u rwanda na kenya bwana kenyatta akavuga ko ari ngombwa ko ibihugu byombi by'ibivandimwe bikomeza gufatanya mu guteza imbere abaturage babyo agasanga ku gihugu kimwe ubwabyo bitashoboka atyo turi gukora ni ukongera umwuka mwiza abacuruzi bacu kongera umwuka mwiza abaturage bacu tukabateza imbere mu mibereho tukareba ku bikorwa remezo tukihuza ubwacu umwe ku wundi kuko bitagenze bityo u rwanda rwonyine ntirwabigeraho kenya ubwayo ntiyabigeraho ariko turi kumwe ni amahirwe menshi cyane ko twakongera uburumbuke ku baturage bacu n'ibihugu byacu uruzinduko rw'akazi rwa perezida wa kenya mu rwanda rubaye mu gihe perezida w'u rwanda paul kagame ari ukuriye umuryango w'ibihugu byabo mu karere ka afurika y'iburasirazuba bihurira ku muhora wa ruguru abigize kandi mu gihe muri uyu muryango ibihugu bitatu muri bitandatu biwugize imibano yabyo ikomeje kuzamba ubu u rwanda na uganda ntibibanye neza ndetse n'u rwanda n'uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu birakekwa ko bwana kenyatta na bwana kagame ku isonga baba baganiriye ku cyuka kibi hagati y'u rwanda na uganda kuko birangira kigize ingaruka no ku gihugu cya kenya ibi bigashingira kuri bimwe mu bicuruzwa bigomba kunyura ku cyambu cya mombasa bigakomeza muri uganda kugira ngo bigere mu rwanda uretse n'ibyo ubu bamwe mu banyarwanda bashoboraga kujya muri kenya bakoresheje bisi zinyura muri uganda ntibishoboka kuko u rwanda rwangiye abanyarwanda gusubira muri uganda uru ruzinduko rwa perezida wa kenya kandi rubaye nyuma y'iminsi mike perezida w'u rwanda paul kagame nawe avuye mu rundi ruzinduko rw'iminsi ibiri rw'akazi muri tanzania kuko yarimo yo mu mpera z'icyumweru gishize bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byatangaje ko kimwe mu byajyanye perezida kagame muri tanzania ari ugusaba ko mugenzi we wa tanzania john pombe magufuri yaba umuhuza mu bibazo by'u rwanda na uganda ibyo bitangazamakuru birasesengura bikanzura ko n'ubwo perezida magufuri yahuza ibi bihugu byasaba kubiharira igihe kuko ngo n'ubusanzwe amateka agaragaza ko u rwanda na uganda byamye biryaryana mu mibanire u rwanda rurega uganda gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo kurutambamira mu bikorwa by'iterambere guhohotera abanyarwanda baba n'abagenda muri uganda n'ibindi uganda nayo ihakana ibyo birego byose yivuye inyuma gusa nayo ikarega u rwanda ko abo ruvuga ko bahohoterwa baba bari mu bikorwa by'ubutasi bigamije kuyihungabanyiriza umutekano magingo ya rero uganda ikomeza kuvuga ko u rwanda rwafunze imipaka rubangamira urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu narwo rukavuga ko imipaka ari nyabagendwa ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru twamenyesha ko perezida wa kenya uhuru kenyatta yavuye mu rwanda yerekeza muri uganda aho yabonanye na mugenzi we yoweri kaguta museveni ku rukuta rwe rwa twitter perezida museveni yavuze ko ibiganiro byabo byibanze ku mubano hagati y'ibihugu byabo byombi
abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abahanga mu by'indege bakomeje iperereza ku gishobora kuba cyarateye impanuka y'indege ya sosiyete ya Ethiopian Airlines yahitanye abantu ijana na mirongo itanu na barindwi abo bahanga bemeza ko batoye agasanduku k'umukara gafata amajwi y'abaderevu ku biba bibera mu ndege mu kanya gashize mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umunyarwanda John Nkongori wigeze gukora umurimo w'iperereza ku mpanuka z'indege mu gihugu cya Canada yamubajije iby'ingenzi bakora abakora uwo murimo baheraho bashakisha icyateye impanuka y'indege hari ibintu by'ibanze icya mbere indege iba ifite buri ukuntu ikorwa ni ukuvuga ba nyirayo bafite rutini uko bayantiretana ibyo rero nibyo kurya byo baza kureba iyi ndege kapiteni hari ikibazo yaba aherutse kwandika kuko iteka buryo kapiteni ageze ku kibuga iyo yagize ikibazo ahita agishyira muri logbook uwo ni umudereva w'indege umudereva w'indege ba enjeniyeri rero bareba bakanishora nabo bagahita babireba iki kibazo bagomba kugikemura hari ibyo bagomba gukemura indege ntishobore kugenda batayikemuye icyo ni cyo cya mbere baramaze bagafata ibyo bitabo rero nyine bakareba historike yabyo icya kabiri buriya indege iyo iguruka hari ibyo bita flight data recorder indege zose zitwara abantu barenze icumi zigomba kugira icyo bita flight data recorder flight data recorder ni icyuma gifata utuntu twose tuba mu ndege kuva ihagurutse ubutumburuke ifite vitesi ifite uko ikasi ibumoso ikasi iburyo uko izamutse uko imanutse ibyo byose bijya muri kompiyuta izo kompiyuta data zikajya muri iyo recorder zikabifata byose ikindi aho abadereva baba bicaye naho harimo arejisitireri harimo voyisi rikoda icyo baganira cyose ntabwo bemerewe kuyikuraho icyo ni icyuma gifata amajwi ibyo baganira byose byaba iby'akazi ibyaba ibyabo kirabifata ni ukuvuga rero amahirwe bahageze muri muri iriya ndege aho nibyo nasinzi ko byombi babibonye buriya rero ba imvesitigatazi ba anketeri cyangwa abashakashatsi b'impamvu yagize agisida bafite amahirwe kubera kuko furayi data rikode yandi yandi kabiriya byose bibaho barongera bakabikina mbese bakabishyira muri kompiyuta bigasinyuretinga ikerekana uko byari bimeze mu kirere urugero muri make baratubwira yuko yaba yagize akisengerwa haciye nk'iminota itandatu ihagurutse iyo indege ihagurutse buriya ibaba niryo rizamura ni ni ukuguruka ni nk'igisiga ibaba niryo rizamura indege ziriya ndege zipima ngira ngo hafi mil- toni mirongo inani n'umunani Ah, ariko noneho ingufu ziyikurura ni iza moteri hari ikintu cyerekana uko igomba kuzamuka mushobora kuba mwasubiza ibyo bita ngo ushobora kuba wagize ikibazo cya sitoringi sitoringi niyo inaniwe kuzamuka kubera ko yazamuye ikizuru cyane hari angere batagomba kurenza hagati y'ibaba n'umuyaga uyifasha kuzamuka babyita ango ovataka bafite rero akantu kapima kari ku kizuru cy'indege iyo kamutse gapfuye umushoferi ashobora kwibeshya akarenza ya angere yo kuzamuka icyo gihe igira sitoringi ariko bafite ibindi bigomba kuyibona iyo rero byapfuye nyine kwa kundi igarura inyibikirizo ikikubita hasi babiketse ariko icyo tugomba kuzirikana ni uko yashoboye kuvugana na kontorori tawa abandi baziyobora ababwira ko agize ikibazo asaba yuko yagaruka hasi kugaruka hasi rero buriya ntashobora gupfa kubikora kuko ahagurukanye toni mirongo inani harimo esansi buriya yari nka toni makumyabiri ugeranyije zimwe burya zingwa nke ziriya ndege hirya nasomye zazingwa toni ebyiri mu isaha ibiri ibihumbi bibiri na mu isaha ni ukuvuga ntashobora ku- kongera kurwana iyo esansi yose agihaguruka agomba kuyimena kuko agomba kumena i- kugira ngo agere ku biro byemerewe kurandinga gu- kugera hasi nabyo naho ubundi yakukubita sikwera uburemere ama- amatiyo agaturika biriya byuma biyafashe bita raningi igiye ikaba yapfumura amababa ni ukuvuga rero niba yarasabye kugaruka yagombaga gukomeza imbere agakata ariko ariko anamena esanse bavuze ko hari umuntu wayibonye hafi aho ngaho umushumba yabereye mu misozi ko yabonye by'ibyotsi inyuma byinshi nyine konkoboka bishoboka yuko buriya ni esanse yamenaga ishobora kuba yarafashe umuriro wa moteri ika- nyine igatangira gushyira hanze ibyo ni ibishoboka hanyuma se i- iyo abo bashinzwe gukora iryo perereza ah, bagize amahirwe nk'uko wabivuze yo kubona ako gasanduku k'amajwi ndetse n'akandi gasanduku karimo ibipimo by'uko indege yazamutse n'ibyakorwaga byose ah, igihe cyo kubisesangura no kumenya ukuri bafata nk'igihe kingana gute amahirwe yo bayagize kubera ko babonye biriya ni ukuvuga bara- barajya ahantu babi- babisimuretinge barebe ukuntu yazamukaga urareba ikimara guhaguruka iminota itandatu ni igihe gitoya cyane kuko niba yaranabonye ikibazo agihaguruka nk'uko bavuga ko yahamagaye kontorori tawa ntabwo ashobora no kongera kugaruka hasi Ibyo- ibyo twabivuze muri iyo minota itandatu rero ibintu byabaye byose byagombye kwerekana cyabayeho ari moteri barabona uko yakoraga ari indege barabona niba ari ko uvuga ngo ibumoso niba ari niba ari moteri ya- yapfuye nabyo biragaragara urayakurikirana iri mu kirere uba ureba uko ikora ntabwo byoroshye kuvuga ngo byatwara igihe ki- kingana gutya ariko nyine kubera izo mpamvu uko byihutirwa benshi banazihagaritse buriya nibo bayifite kuriya kuko ririya analisisi ntabwo yagombye gutwara igihe kirenze ibyumweru bibiri bwana john nkongori ndagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uduhaye kugira ngo usobanurire abakunzi b'ijwi rya amerika ibijyanye n'indege impanuka n'ibyakorwa nyuma y'iyo mpanuka urakoze cyane Eh, murakoze cyane namwe bwana rwema
inshuti rero muduteze amatwi nk'uko mubyumvise mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ibi biganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba mbere y'uko dusezeranaho ariko mugenzi wacu frederic nkundikije atwibutse ingingo nkuru z'amakuru avugwa ku isi Yego Eugenie twabwiye ko abahinga bariko baratohoza indege ya Ethiopian Airlines uyu munsi ku wa mbere batoye icuma co muri iyo ndege bita black box mu rurimi rw'icongereza icuma gitorokanya ibiganiro umudereva agirana n'ibiro biraba uruja n'uruza rw'indege nk'uko televiziyo y'igihugu ca Ethiopia yabitangaje twabwiye kandi ko perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron uyu munsi ku mugoroba yatanguye urugendo mu bihugu bitatu byo mu ntara ya Afurika y'umuseruko rufise intumbero yo gukomeza umugambi wo gukorera hamwe mu vyerekeye igisirikare ubudandaji hamwe no gukorana mu vyerekeye kubungabunga ibidukikije uru rugendo rufise kandi umugambi wo kwem- kwegeza kure ibihugu bishasha muri iyo ntara birimo ubushinwa twavuye kandi ko jean pierre bemba yahoze yari vice perezida mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo yambitswe ize yambitswe rera ku vyaha vyose yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu mwaka uheze ariko arasaba indishi y'imiliyoni mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika
inshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije tukaba tuboneho akanya ko kubashimira mwese kuba mwateze amatwi tuboneyeho akanya no gushimira enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma pira handiri yarafatanije na fatuma karara arimasi wadufashe kwegeranya ibiganiro no kubibagezaho amakuru mwayagejweho na frederic nkundikije ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere mbashimire byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze rero kugira umugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza